Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 25 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaasaman keessaa kanneen filan irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu antuu jibee horaatii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin afeerra qophii keenya duraatti haa dabarru. Maree biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru jedhame manni maree bakka bu'ootaa labsiidhaan raggaasisuun isaanii yaadatama. Mareen biyyoolessaa Itoophiyaa kun dhimmoota maalii irratti yoo fuulleeffatame gaariidha ka jedhuuf. Qaamotii akkamiitu irratti hirmaachuu qabaa ka jedhu irratti mituqqufa qaaduu hoogganaa paartii siyaasaa durii fi yeroo ammaa gameessa siyaasaa kataan obbo Leencoo Lataa dhuunfaadhaan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kataan obbo Kamiil Shamsuuf hoogganaa tumsa diimokiraasummaa Tigraay Dr. Aragaawii Barahee waliin marii geggeessuun gabaaseera kunoo.
Rakkoo siyaas dinagdee Itoophiyaa keessa yeroo dheeraaf turee fi ammas itti jiruuf yeroo garaagaraatti dhaabbileen idil addunyaa dhaabbileen siyaasaa biyya keessaa fi hayyoon mariin furmaata akka ta'uuf irra deddeebiin kaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Boleen Coolataa turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin mariin biyyaalessaa kan taasifamu sirna dimookiraasii gadhaabuuf haala mijeessuu fi jechuun ibsu.
Mariin biyyoolessaa ka godhamuu fi sirna dimookiraasii gadhaabuuf haala aanjessuufi. Biyya kana keessatti immoo waan bu'uura ta'an irratti walta'iinsi hin jiru. Keessattuu dimookiraasiin maal fakkaata kan jedhamu irratti walta'anii hin jiru. Dimookiraasii biyya tokko keessatti jiraachisuudhaaf biyyicha irratti walta'uu qabdu. Biyyi Itoophiyaa biyya akkamiitii irratti walta'anii hin qabnu. Kanatti aansee egaa waan xixiqqaa waan akka alaabaa fa'aa waan akka afaan kamiin eessatti hojjetaman. Afaan mirgii hambummaa mirgii citizenship rights jara kana irratti wal hin taane kana saaqamee dirreetti wal gabbaafnee tarii waan irratti wal taanu yoo argame sana booddee heera biyyaa tumannee. walii wajjin bullaa jechuudha.
Dhaaba Dimookiraasii Tigraayitti dura taa'a kan ta'an Dooktar Aragaawii Barhee gama isaaniin mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti amma gaggeeffamuuf jiru gaaffii yeroo dheeraaf gaafatamaa ture ta'us rakkoo biyya kanaan ni fura jennees amanna. Koomishiniin maricha gaggeessu ammayyuu deemsa irra jiraatullee ajandaawwan marii osoo ta'an kan jedhan haalatti aanuun ibsu በእኛ በኩል በቅድሚያ ሀገራችን ያጣችው የህዝብ የሚቆጣጠረው ስርዓተ መንግስት መመስረት ነው።
ከራ ኬኛን ዱር ሰረት ብይ ኬኝ ከነብዴ ስርን ሞቱማ ኡመኒ ተዋቱላ ሀንጋማት akkuma beekamu namoonni dhuunfaan yookaan gareen gara aangootti dhufuutu ture hanga ammaattis sirni mootummaa uummanni to'atu hin turre kanaafis immoo uummata ijaarame barbaachisa marii sirna akkasii jijjiiru jalqaba irratti otoo taasifame waan guddaadha jennee yaanna gaaffiiwwan baay'eetu jiru tokkoffaa dhimma caaseffama federaalaa lammaffaa. waa'ee alaabaa sadaffaa dhimma mirgoonni namummaa fi diimokiraasii kabajamuu sirni akkasii akka jiraatuuf irratti mari'atame waliigalteerra akka ga'amu barbaanna.
መግባባት እንዲደረስባቸው መሰረታዊ ናቸው ብለን እናምናለን።
Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru akka biyyaatti rakkoo siyaas dinagdee Itoophiyaaf faayidaa akkamii qabaa gaaffii jedhuuf yaada isaanii sagalee ameerikaaf kan kennan namni biraan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi barsiisaa amantaa islaamaa kan ta'an ustaaz kaamil shamsuu akkas jechuun dubbatu.
Tokkoffaa nageenya waaraa ta'e biyya kanatti buusuudha. Lammaffaa immoo sirna mootummaa tasgabbaa'aa ta'e kan biyya kana tajaajilu gadhaabuudha. Inni sadaffaan immoo dinagdee hunda hirmaachisaa ta'e tokko uumuudha. Maaliif jennaan wantoonni kun sadan sababa walitti bu'insaatii fi biyya kana keessatti rakkoo guddaa wantoota uuman keessaa tokko waan ta'eedhaaf.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti fedhii fi yaadonni garaa garaa jiraatanis dhimmi wal waraansaa fi marii nagaa gaggeessuu ammayyuu wal falmisiisaadha. Dhimma kana irratti gaaffii kan gaafataman obbo Leencoo Lataa.
Mariin biyyaalessaa kun yerootti jalqabamuuf jiru yeroo isaa miti warri jedhan jiru. Kunis immoo akka sababaatti kan kaasanii biyyittiin yookaan immoo mootummaan federaalaa qaamolee garaagaraa wajjin wal waraanaatii jira. Fakka fakkeenyaatti TPLF wajjin karaa kaabaa Oromiyaa keessattis bakkeewwan garaagaraatti waraansi jira. Naannoo Beenishaangul keessattis akkasi. Wal waraansi kun osoo hin dhaabbatiin gara marii biyyaalessaatti seenuun balaa mataasaa qaba. Warri jedhan jiru. Si maal jettu? Mariin biyyoolessaa kun akkaataa gaaffii lola maddisiise kanaa fiyyuu murtii argamsiisu karaa akeeku akkaataa itti lolli kun mariidhaan wal haasa'uudhaan furmaata argatutti karaa kabanu ta'uu danda'a akka sanatti qabamuu qaba jedhee tan amana.
Isa kamtu dursuu qaba? Marii moo waraana dhaabuutu dursuu qaba?
Osoo danda'ame waraana dhaabuutu dursa. Haala hin sun hin mijanne jalatti garuu marii biyyoolessaa jalqabdeetu sun marii falammii humni qawwee baatee mootummaa mormuu fi mootummaa gidduutti deemu immoo karaan banamee. Akka sanatti furmaati waaraan furmaanni nagaan argama jechuudha. Kan biraa kan lafa kaa'amuu qabu mariin biyyoolessaa kun hundaafuu banaa ta'uu qaba. Garuu namni dirqamee dhufuu hin qabu. Yoo fedhe dhufee qooda fudhata. Dhufee qooda fudhachuuf immoo qawwee baatee hin danda'amu. Kanaaf warri amma qabsoo hidhannootiin deeman akkaataa isaan kun itti hirmaachifnu irratti yaada haaraa yaada murteessaa. maddisiisuun barbaachisaadha.
Dooktar Aragaawii Barhee gama isaaniin marii biyyaalessaa deemsifamuuf jiru irratti qaamoleen fedhii isaanii karaa meeshaa waraanaan kabachiifachuuf qabsoofna jedhan marii kana keessatti hirmaachuu hin qaban jennee amanna jechuun himu.
በእኛ በኩል አካታች መሆን አለበት የሚለው በመሳሪያ ፍላጎታችንን የበላይ እናደርጋለን የሚሉትን ባይካተቱ ነው የሚመረጠው።
Gama keenyaan mariin hirmaachisaa ta'uu qaba jedhamus warra fedhii isaanii karaa meeshaa waraanaa eegsifachuu barbaadan osoo hirmaachisuu baate gaariidha. Sababiin isaas kan qawweetti amanu yaada isaa warra kaan irratti fe'uudha barbaada malee mariitiin kennee fudhachuu miti. Biyya Biyya kan godhu immoo murtoo uummataa harka caalaan fudhachuun kennanii fudhachuutti amanuudha. Kanaafuu gareen waraanatti amanan marii kanarratti osoo hin hirmaatan ta'e filatama. Gareen kun ni hirmaanna yoo jedhan garuu yaada karaa nagaa fi marii kanaa fudhatanii meeshaa waraanaa isaanii lafa kaa'anii hirmaachuu danda'u jedheen amana.
መሳሪያቸውን ጥለው ሊሳተፉ ይችላሉ ብዬ ነው የማምነው።
Erga mariin kun furmaata nageenya waaraa biyya kanaa ta'uu waliigallee qaama tokko bakkeetti dhiisne qaamni biroon yoo mari'ate ammas furmaata fida jedheen amanu. Kanaaf qaamni kamiyyuu loogii tokko malee karaa bakka bu'aa isaa marii kanarratti hirmaachuu qaba jechuun kan ibsan immoo ustaaz Kaamil Shamsuuti.
Ani inni karaa nagaa qabsaa'us inni karaa rasaasaatiin ani mirga sabaa kabachiisedhee qabsaa'us inni kaabaan ni kibbaa inni bahan ni dhihaa hundi lammii biyyattii kanaa irratti hirmaachuu qabaan jedha. Rakkoo iddoo tokkoo jiru iddoon tokko nagaa ta'uu waan hin dandeenyeedhaaf hundi namaayyuu akka inni irratti hirmaatu ulaan banaa ta'uu qaba.
Mariin biyyaalessaa amma taasifamuuf jiru kun aadaa siyaasa biyya kana keessa jiruu fi ture. jijjiiruu qaba jedheen amana jechuun ibsu obbo Leencoo Lataa gama isaaniin.
Mariin biyyoolessaa tokko kan inni irratti xiyyeeffate hojjechuu qabu aadaa poolitikaa jijjiiruudha. Aadaa poolitikaa Itoophiyaa keessaa tokko wal amanuun dhabamuudha. Wal shakkuun baay'achuudha. Kun akkamittitu irra aannaa akkamittitu kan ammoo wal amanuudhaaf wal abdachuudhaaf bakka buufna kan jedhu irratti mariidhaan dhufa malee kun awaajiidhaan dhufu.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikkuu Fikaaduun.
Dhuguma raashaan Yukireeniin ni weerarti. Addunyaan waan ta'u eegaa yeroo jiru kanatti jechootaan wal dha'uun hammaataa jira. Dippiloomaatonni Ameerikaa fi raashaa tokkummaa mootummootaa keessatti fuullaa fuulleetti wal falmaa akkasumas pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waan fedhe yoo ta'eyyuu biyyi keenya qophooftee jirti jechuun dhaadatanii jiran. gabaasaa anniitaa paawul ergite jaalannee dhiyeessa.
mooskoof waashintan gidduutti wanni mul'atu gadi fagaataa yeroo adeeme kanatti Pireezidaanti Baayiden jechoota jaboo gargaaraman.
We continue to urge diplomacy as the best way forward. But with Russia's continuing its buildup of its forces um, around gara fuula duraatti tarkaanfachuu fi dippiloomaasii gargaaramuun barbaachisaa ta'uu gaafachuu qabna. Garuu Raashaan humnooti ishee naannoo Yukireenitti ijaaruu itti fufti taanaan waan fedhe haa ta'u nuti qophiidha.
Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutiin naannoo daangaa Yukireenitti loltoota kuma hedduu qubachiisuu ennaatti fufan akkasumas qubannaan kun lafa Raashaa irratti otoo hin taane Belaaruus keessatti yeroo ta'u Ameerikaan jechoota jajjaboo dhageessisaa jirti. masaraan waayit haawus akka jedhutti waraanni raashaa kuma dhibba tokkoof kuma shan caalan yukireenitti marsuutti dhiyaataa jiru raashaan yaalii yuukireen neetootti dabalamuuf taasistu mormaa jirti kana malees neetoo keessatti miseensa humna guddaa kan qabdu yuunaayitid isteets yuukireen akka miseensa hin taaneef akka ittistu raashaan gaafatti tokkummaa mootummootaatti dippiloomatiin sadarkaa olaanaa kan yuunaayitid isteets lindaa toomaas giriinfiild golli nagaa eegumsaa dhimma kana ifatti akka irratti mari'atu gaafatan kunis yuunaayitid isteetsii fi raashaan kophaatti baatileef mari'ataa eega turanii booda.
The situation we're facing in Europe is urgent and dangerous, and the stakes for Ukraine.
Haalli Awurooppaa keessaa nu mudataa jiru kan hatattamaa fi balaamaadha. Danqaan Yukireeniif biyyoota miseensa tokkummaa mootummootaa mudate sadarkaa olaanaa ga'eera. Tarkaanfii Raashaan fudhataa jirtu dhimma ijoo chaartara tokkummaa mootummootaa keessaa kan haleelaa jirudha. kun nagaaf nageenya irratti sodaa kan uume ta'u eenyuun keenyayyuu yaaduu dandeenyaa jedhan raashaan karaa ambaasaaddara ishee deebii laatteen yukireeniin weeraruuf yaadan qabnuu jetti.
Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны.
You want it to happen. You're waiting for it to happen, as if you want to make your words become a reality.
Duulli waraanaa akka jiraatu feetu kun akka ta'u eegaa jirtu. Kunis jechoonni keessan dhugaa ta'uun akka mul'atan barbaaddu. Nuti garuu haala dhaabbataa ta'een himannaa keessan fudhatama dhabsiisaa tu jirru kana gootu. Kana malees weerarri Yuukireen irratti karoorfatamee akka hin jirre utuu dubbannuuti. Namoonni siyaasaa fi uummata biratti beekamoo ta'an kan Raashaa yeroo hunda kanuma dubbataa turan.
Biyyoota meeshaa nikuleeraa qaban Ameerikaa fi Raashaa gidduutti falmiin dhalate kun ilaalcha addunyaa adda adda gochuu caalee jiraa jedhu xiinxaltuu kata'an Angalaasten VOAf akka ibsanitti. Awurooppaan tasgabii qabdu fedhii Ameerikaa hin qabduuf. dhimma ijoo waan ta'eef jecha gargaarsa nageenyaa eegsisuuf kan oolu doolaara miliyoona dhibba lama miseensa neetoo kan hin taane yukireeniif ergamuunsaas sanumaafi jedhan.
It's not only ideology, it's security. I mean, it's, you know, a system of alliances and a stable Euro European continent, which are in the US's interests. We, we...
Waa'ee ilaalcha siyaasaa qofa otoo hin taane waa'ee nageenyaati. Kana jechuun caasaa walta'iinsaa fi awurooppaa tasgabii qabdu qabaachuudha isaan kun fedhii ameerikaa keessa jiran addatti baanee jiraachuu hin dandeenyu nuti odoola baay'ee guddoo ollaa lama qabdu miti nuti ofii keenyaa ardii tokko kanaaf haalli jiru sana caalaa dhimmichi waa'ee humna qabaachuu irratti tapha siyaasaati garuu qajeelfama qabanis ni dabalata kana jechuun immoo waa'ee daangaa fi abbaa biyyummaatti hidhata qabaa jedhan. gama kaaniin raashaa fi mormituu ameerikaa akka taate chaayinaan yeroo kamiin iyyuu caalaa walitti dhiyaataa jiran raashaan yeroo joorjiyaa weerarte kan ittiin tolle ta'uu kan ibsite chaayinaan kanas dorgommii olompikaa bara 2008 ennaa keessumsiisteetti ture dorgommii yeroo cabbii gaggeeffaman kan olompikaa immoo torban kana beejin keessatti keessumsiisuuf jirti. yuunaayitid isteets raashaa akkasumas pireezidaant puutiin irra uggura jabaa kaa'uuf sodaachisaa yeroo jirtu kanatti raashaan yoo yukireeniin ni weerarti ta'e kanneen diinagdee addunyaa sadarkaa lammataa irratti beekamoo ta'an biraa deggersa maallaqaa feeti xiinxaltoonni akka jedhanitti kun immoo dorgommii olompikaa gidduu kana yeroo jalqabamu akkasumas ameerikaan raashaan yukireeniin weerarraan waan sirra ga'uu jira jechuun yaadachiisuu ennaatti fufaa deemtu. waan ta'uuf deemu suuta mul'ata center for strategic and international studies jedhamurra andiriw looson akka ibsanitti If it does move into Ukraine, then the economic measures that the United States and others are going to bring to bear, you know, to, to, to a certain extent will push them.
Raashaan gara Yukireenitti ni tarkaanfatti taanaan tarkaanfiin gama Ameerikaaf kanneen biroo fudhatan Raashaan hariiroo duraan Chaayinaa waliin qabdutti akka deebitu taasisa. Garuu yeroo booda dinagdee Raashaa miidhuuf jira.
Kanaaf ammayyuu yaalii gama dippiloomaasiin godhamuuf carraan jiraachuu qabaa ka jennuu jedhan Andrew. garuu raashaan hanga danda'ameet yeroo hangamiiyyuu haa fudhatu akka nutti hin tolle gochuu yaaltii jedhaniiru kana booda beejiin keessatti taphi jalqabamaa yuukireenii fi gama raashaan waraanni of eeggannoorra akka turuu ta'a danqaan dippiloomaasii biyyootii wal morman lamaan gidduutti itti fufaa.
Koomishinni mirga namoomaa Itoophiyaa baatii muddee darbe godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti ajjeechaa abbootii gadaa irratti karaawwatan hidhattoota yookaan humnoota mootummaati jedhee jira. Ibsa koomishinichi baasa irratti Tsahaay Daamxoo gabaasteetti.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baasiin naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti sadaasa 22 bara 2014 miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu osoo ardaa jilaarra jiranii haleellaa irra gaheen lubbuun namootaa darbuu fi qaamni miidhamuu eeruun koomishinii kanaaf qaqqabeeraa jira. Bu'uura kanaan koomishiniin kun garee dhimma kana qoratu muddee torba bobbaasee hanga muddee kudha lama bara kuma lamaaf kudha afurii qaamaan bakkichatti argamuudhaan qorannu gaggeesseen namoota miidhamanii lubbuudhaan hafan namoota yeroo rakkoon kun uumamu bakkicha jiran maatii namoota ajjeefamanii fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu dubbisuudhaan qorannoo gaggeesseera jira ibsi koomishinichaa. Bu'uuruma qorannoo kanaatiin sadaasa 21 bara 2014 hojiidhaaf gara aanaa fantaallee gandoota garaagaraa kan deeman guyyaa naannoo sa'aatii saddeetii gara magaalaa matahaaraatti deebi'aa kan turan miseensota humna nageenyaa mootummaa irratti aanaa fantaallee ganda qarsaa haroo jedhamu bakka addaa iftu jedhamutti humnoota hidhatan eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaan raawwatamee miseensonni poolisii 11 kan du'anii fi 17 kan ta'an ammoo madaa'uun beekameeraa jira. Gabaasni koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa sadaasa 22 bara 2014 tilmaamaan guyyaa naannoo sa'aatii ja'a shakkamtoota haleellaa kana raawwatan barbaachuudhaaf aanaa fantaallee ganda xuxxitti bakka addaa diddittii kaarraa jedhamu naannawaa jireenyaa miseensota jilaa fi miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu kan ga'e humni nageenyaa mootummaa miseensota jilaa 39 to'annoo jala oolchuu namoonni bakka san turan ibsaniiru jedha ibsi koomishinii kanaa. Koomishinichi amajjii 25 bara 2014 gabaasa baaseen miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu humnoota nageenyaa mootummaatiin to'ataman keessaa 16 gara bosona cebii aanolee jedhamutti fudhatamuudhaan namoonni 14 rasaasaan rukutamanii ajjeesu. ajjeefamuu ibsee jira. Gabaasni koomishinichi baase akka ifoomseetti abbaa gadaa karrayyuu kadir hawaasiin dabalatee odaa carcar boruu fantaallee fantaallee boruu qumbii gurraachaa yookaan qaalluu boruu fantaallee bulaa fantaallee roobaa hawaas boruu godaanaa jiloo dida'oo bulaa fantaallee bulgaa bori'uu jiloo didoo fi boruu jiloo dabalatee miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu kudha afur rasaasaan rukutamanii kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni lama gara bosonaatti fiiguun miliquu isaanii ragaaleen koomishinichaaf ibsaniiru jira. ibsi koomishinii kana reenfa namoota ajjeefamanii kana kaasuudhaaf gara bakka ajjeechaan kun itti raawwatametti namoota imalan reenfa abbootii gadaa kanneen akka isaan lafaan kaasne poolisoonni bakka sana turan dhorkuudhaan reenfi sa'aatii hedduu lafarra turuusaatiin reenfi namoota hedduu dhodho'ee kaan ammoo bineensaa nyaatamuusaa namoonni reenfa kana kaasanii awwaalan ibsaniiru jira. ibsi koomishinii kanaa dabalataan reenfi isaanii karaa duubaatiin mudhii fi buqqeen sammuu isaanii rasaasaan rukutamee akka ajjeefame kan mul'isu mallattoo qabaachuu ragooleen ibsaniiru jechuun gabaasicha keessatti eereera koomishiniin kun miseensota jilaa guyyaa sana humnoota nageenyaa mootummaatiin fudhataman keessaa 23 eessa buuteen isaanii osoo hin beekamne torbee lama turuu kan ibse koomishiniin kun miseensota kanneen keessaa jiloo baruu kan jedhaman du'anii reenfi isaanii buufata humna addaa oromiyaa magaalaa moojootti argamu keessaa maatiidhaaf kennameeraa jira. Ibsi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiin ba'e kun buqqeen mataa reenfa miseensa jilaa jiloo boruu kun kan rukutame buruqe ta'uu kutaaleen qaama isaanii bakka garaagaraa irratti ammoo madaa fi mallattoon rukuttaa hedduu jiraachuu miseensa maatii keessaa karreen fafuudhanii awwaalan koomishinichaaf ibsaniiru jechuun koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ifoomseera miseensonni jilaa lubbuun hafanii fi mana hidhaa turan turtii torbaan muraasaan booda hiikamuu isaaniis eeree jira koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoodhaan ragaalee walitti qabee fi xiinxaleen miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu kudha afur sadaasa digdamii lama bara kuma lamaa fi kudha afur miseensota humna nageenyaa mootummaatiin to'annoo jala erga oolaniin booda humnaan gara bosonaatti bakka humni nageenyaa fi qaamoleen bulchiinsa naannichaa jiranitti haala sukkanneessaadhaan rasaasaan rukutamanii kan ajjeefaman ta'uu fi ajjeechaan raawwatame seeraan ala ta'uu raawwiin ajjeechaa kanaa qabatamaadhaan dhugaa ta'ee argeeraa jechuudhaan ibsee jira. Koomishinarri Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalee gama isaaniitiin yakka ajjeechaa miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame kan raawwate kan raawwachiise ajajicha kan dabarse seeraan akka gaafataman akkasumas yakka ajjeechaa miseensota poolisii fi miidhaa qaamaa miseensota kanneen irratti qaqqabe qaamni qaqqabsiise seeraan akka itti gaafatamuuf qorannoon yakkaa sirnaawaan taasifamuu akka qabu koomishiniin ni ibsaa jedhani. Dhugummaa dhimmichaa ibsuudhaan Dr. Daani'el olaantummaa seeraa kabachiisuun haqa barbaaduun namoota miidhamaniif deeggarsa barbaachisaa gochuun nageenya hawaasichaa bakka itti deebisuun dirqamaa jechuudhaan eeraniiru jechuun koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Ibsa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa baase kanarratti deebii akka kennaniif koomishinii poolisii Oromiyaa, biiroo haqaa Oromiyaa, biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf hin milkoofne akkasumas koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa ibsa bal'aa akka kennaniif yaaliin goone hin milkoofne haa ta'u malee dhimma ajjeechaa miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu waliin wal qabate kanaan dura mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaa kana kan raawwate qaama mootummaan shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan akka ta'e ibsee ture. bulchiinsi godina shawaa bahaas hidhattoota mootummaan shaneettiin jedhu waraana bilisummaa oromoo ofiin jedhan jechuudhaan raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsee tureera gabaasa sagalee ameerikaatiif tsahay daamtoo finfinneerra.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaatii qophii itti aanutti ceena. karoorfamaa ka jiru marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa keessatti eenyutu hirmaachuu danda'a? Deemsisaa hoo maal fakkaata ka jedhu irratti dippiloomaatii tokkummaa mootummootaa duraaniif ogeessa seeraa ka sadarkaa addunyaa ka ta'an obbo Baayisaa Waaqwayyaa jaallanneen haasofsiistee jirti.
Mariin keenya har'aa waa'ee marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa ilaalchisee ta'a obbo Baayisaa. Mariin guutuu biyyaa jechuun maal jechuudha?
Marii guutuu biyyaa jechuun kun seenaa biyya keenyaa keessatti waan haaraa wanta ta'eef akkana jedhanii dhiibbaan gochuun isaa hin cima garuu gabaabumatti marii sabaaf sablammii gidduu sabaaf mootummaa gidduu mootummaaf mootummoota gidduu akkuma jirutti garuu dhukkuba sabaaf sablammii kana keessa jiru biyya sana keessa kan jiru kan deebifnee wanta irratti ilaallee maaliif har'a jiru kanatti deemne maaliif kan biraa ta'uu dadhabne kan jiru irratti dubbachuudhaa fi hunduma namaa wanta laaluudha. Dogoggoraan garuu namni baay'een akka inni gahutti waan mootummaa fi saba gidduutti mootummaa fi paartii siyaasaa fa'aa gidduutti wanta kun fakkeessanii haa ta'u garuu kun dogoggora. Mootummaa jimniti kan mareen kun godhamu kun naashinaal daayaloog jedhama. Neeshinuma guutuudha. Mootummaan garuu akka kallattii tokkotti keessatti argama malee mootummaa jimniti kun waan mootummaa jinaa ta'u.
Yaadi isaa kun eessaa madde?
Yaadi kun kan madde NGO irraati. Indiviijwaalii baay'ee taasifamaa ture garuu walitti qabee kan gudumtee sirriitti irratti hojjete destin Itoophiyaa kan jedhu beekamaadha. Kana dura boor sanaari kan irratti qopheessanii kaanii turanii erga dhuguma booddee kanatti deebi'anii dhaabbilee poolitikaa siyaasaa warra ofiishaalii reejistarii ta'e miidhaa booddee jalatti jiranii fi ministiri oof piisii ta'anii dhuma muraandoo kan deebisanii ooredii oktoobar 2020 waliin mallatteessan. Isa booddee dhaabbata shanitti dabalan kuni kan jalqabame Waacaaluun ijoon ajjeefamanii utuu lolli nooltiin kun hin qahin turedha yaadni kun kan qophaa'aa ture mootummaan keessan ture wanta kana.
Eenyu kan irratti hirmaachuu danda'u?
Naashinaal Diyaaloogii kana yommuu doosiin isaa jalqabee ajendaan isaa bahee maal hojjetama kan jedhu maqaan kennameef maa hin jedhama odeessiin isaa maltaa istee koolbet inishiyatiif for naashinaal Diyaaloog jechuudha. Kana keessatti lammii Itoophiyaa namni keessa qooda fudhachuun irra hin jirre hin jiru. waan darbe irratti dubbannee waggaa dhibbaaf sandama ta'etti qaawwa sana jira. Ajantifaayi goonee qaawwa sana guutuu wanta ta'eef namni keessatti argamuu hin dandeenye jiru. Dhaabbannis namni kan kana keessa haa Fakkeenyaa fi kaaba biyyattii fi mootummaa federaalaa gidduutti rakkina uumame araarsuu fi gama kaaniin immoo mootummaa ce'umsaa dhaabuu fi kan akkas akkas jedhanii haasa'an jiru. Inni kun marii kana keessaa waan ka'ee dubbatamudha.
Marii kana irratti naa ta'u immoo laayinii kan biraa qaba. Rakkinni noordiitiin jiru rakkinni oromiyaa bal'aatti jiru hundumti inni immoo agaluu kan biraa. Fakkeenyaaf mediyeeshinii jalqabanii walitti fidu araarsuudhaafi formaal isa ta'u informaal isa ta'u inni makaanizimii mataa isaatii qaba. Kun is about political power listen. National dialogue waa'ee political power dhukkuba saba kana keessa jiru hundumtuu eelaa baatee deemata waa qaba. Eelaan sun of course ingiliis maali political reflexii godha. Power reflexii godha garuu eelaa kana dinnee identify godhu qonnee baafnee baasee tokkotti gannannee booddee akkamitti immoo eelaa kana daawaa arganna jennee irratti dubbanna kana kan daaloogiin sun haa ta'u.
Akkuma ammas hin jettaan mariin inni kun kan hundumaa all inclusive jedhanii kan dhiyaatedha. Negotiation kan jedhamu kan biraa jira. Mariin adda addaa. Inni kun warra sanarraa maalitti adda?
Daaloogiin biyya keessa baay'eetu deemaa jira. Mataan koo kan hambee fakkeenyaaf du'aa caaluu booddee alkii baalee keessatti lola guddaatu ture nama baay'eetu ta'ee qabeenyaa baay'eetu man ta'ee isa keessatti wanta kana paartikeetti keessatti godhee argeera. kan akkas hojjetanii kan walitti dhufuudhaaf baay'ee fidu. Garuu naashinaal daaloogii kana dee konfiyuuz beeraawu ittiin kun hunduma poolitikaa paawuriidhaan beeraawu kooriin isaa naashinaal rikoonsileeshiniin kun mootummaadhaaf aangoo siyaasaa fudhachuudhaaf poolitikaal paaawurii bari walitti fidanii yookaan mootummaa kana irraa bu'ii jedhu yookaan wajjin sheerii goona jennaa yookaan tiraansifuun inni poolitikaal paawuriidha. Daasnoot naashinaal daaloog inni kan biraadha. Isa oofa namni baay'een inni jira. paartiileen adda addaa dhiyeessaa jiru mootummaan bakkee immoo kan dhiyeessan jiru that's totally different. Inni kun isaa political power or power sharing jedhaaf deeman jiru. National dialogue hin qabu that's not about political power.
Marii saganteeffame kun biyyoota kan biraa keessatti lafatti hojiirra oolee isin beektan jira?
Biyya keenyaaf haaraadha. Biyyuma bakkeeyyuu baay'ee koomuniiti wanti yeroo hundaa wanta jirurra ooluu fi garuu ollaan keenya makeenyaa ni successful irratti hojjechaa jiru waggaa baay'ee irratti hojjetaniiru maaliif asumaan qabeenyi oomishni dabale namni baay'een wanta kana darbii meeqa waggaa tokko waggaa lama akkasii jedhu naashinaal daaloogiin mooroonis wanta dhumu rakkinni soosaayitii keessaa dhuma deema wanta waggaa lama akkasii jettee uumtu wanta kana akka seeraatti yoo dhaabde iyyuu roongiidha wanti kun maaliif itti deemuutu jira keessumatti kan keenya immoo baasuudhaaf amma akkana ni yaadu waggaa lama sadii waggaa bishanii Meeshaalee loonga akka foos akka warra ispoortii irraa dhaga'uutti sammuu ilaalu baay'ee deemuu danda'a wanti kun wanti irratti mootummaa.
Marii guutuu biyyaa jedhamu kan Itoophiyaa kana keessatti qoodi mootummaa maayin?
Mootummaan advaanteejii inni qabu organaayiziidha, institushiniidha, hunduma qaba, armi qaba, poolisii qaba, adiministireeshinii qaba, biirokiraasii qaba. Kanaatiif wanta ekspertoonni dhiyeessan kana taasifikeetii gochuu danda'a mootummaan kanuma rooliinsa wanta kana dhalaa waan tokko qabu. fakkeenyaaf waa'ee alaabaa Itoophiyaa kana irratti waliigalaa dubbisatti tokko jira. Gimbii irratti jiru fakkeenyaaf dubbatanii akka inni gimbii irratti ta'u mootummaan kun gargaara. Yaadan kennu waan kennu mootummaan hin beeku wanta kana tokkoffaa beekumsaa hin qabu. Kana ekspertoota kan beekumsa kana qaban kan fidanii walitti janaa fidanii cuunfanii yaada nama keessaa baasanii kunuu kana rakkinni gimbii kan lafa ka'an ekspertoota jiru. Komishineroota miti. Komishineroonni kun taasifamee jiru akka mootummaatti mootummaatti isaan tume indipeendeentiidha. garuu horii hin qabanii, makiinaa hin qabanii, humna hin qabanii, waltajjira hin qaban, poolisii hin qaban. Kanaafuu mootummaan isaanii kana gargaaree faasisuu jechuudha jechuudha. Horii mootummaa kanuma kan gargaaru.
Gaaffii koo xumuraa irratti fakkeenyaaf gareelee mootummaan shororkeessota jedhee ramade jiru. Warra akkasii yoo haala addaan ilaalamu mootta?
Akka seeraan lammii biyya sanaatti hundumtuu mirga qaban qooda fudhachuudhaan. Hundumatu akkamitti piraaktikaaliif godhama kan jiru garuu yaadi maaliif fakkeenyaaf TPMS ka'ee lole yookaan oolaan ooluudhaan maaliif ka'ee lola kan jiru kun gara sana gaafatame gaafatteetu wajjin negosheetii gootanii du'aatti of course gaaftu inkluudde dhufanii ta'anii kanaaf kanaaf kanaaf lolla kanaaf kanaaf kanaaf rakkachaa jira kan nu barbaadu immoo kana kana lafa qaba political issue garuu kun soosaayitii ishee saba oromootu kana barbaada nagaa barbaada kanaa of gushinaa. yommuu jedhan lafa kaasan jeen warri ekspootiin kana fidanii rakkina kana soolii gochuudhaa fi kanas ta'utu irra jiraa jechuudha. Kun jechuun fiizikaalii dhufanii gogeetii gogeetii warri oolaa isaan yaada isaanii kennuu danda'u osoo ta'anii. Participation garuu every single Ethiopian is a fund, individual or society. Hundi tokko filachuu qaba kana keessatti.
Obbo Baayisaa Waaqoyyaa deebii bal'aanaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatoomaa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin